iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byabyo mu kirundi mu kinyarwanda miliyoni za nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki mirongo ine na zibiri y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federike nkurikije na oriyane itanga ishaka agiye kudushikiriza inshamake y'amakuru avugwa mu rundi muri iki gihe oriyane yego murakoze cyane ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi ku wa mbere w'iyindwi ku itariki cumi n'umunani z'uku kwezi kwa kane umutegetsi mukuru ajejwe agateka kazina muntu mu ishyiramo mpuzamakungu onu zaid raid al hussein yasohoye raporo nshasha yagiriza inzego z'umutekano za leta y'u Burundi ikubagurwa n'itoteza ry'abantu umuvugizi wa leta y'u Burundi Filipo Nzobonarima ku mugoroba w'ejo yaragize ico abivuze ko ngibi bimwe mu vyo yashikirije kuri radio na televiziyo y'u Burundi leta y'uburundi yarakurikiye ibiri mu itangazo riheruka gushyikirizwa ku burundi n'ubujejwe igisata c'agateka ka zina muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu umugabo yitwa zed rad al hussein aho avuga yuko abantu baguma bahohoterwa kandi ngo cane cane mu nzego zijejwe umutekano aho ngo abahora mu gisirikare ca kera ahanini bava mu bwoko bw'abatutsi ngo aribo bagiramiwe cane ndetse ngo harimwo n'abasirikare bakukurutse leta y'u Burundi yashaka kumenyesha abantu n'amakungu yuko itatangajwe n'iryo rementanya ryuwajejwe igisata c'agatakazi na muntu mwishiramwe mpuzamakungoni kuri ivyo birego bitagira aho bifatiye ata kindi bigamije atari ugucanishamwo inzego z'umutekano mu ntumbero yo guhungabanya igihugu kubera yuko atari ubwa mbere uwo muntu asohora ivyegeranyo bityoza igihugu c'u Burundi two kwibutsa abantu bose yuko igihe cyose himirije urubanza mpuzamakungu ruhambaye ku Burundi cane cane ahitezwe ingingo zihava zifatwa uwo zedirad al hussein asanzwe ari igisata cy'agatakazi na muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu yama yagabirije guca arementanya ibyaha bikomeye ku burundi mu ntumbero yo gutuma abajiri gufata ingingo boca babifatira ko ngo bafatire uburundi ingingo z'agahotoro cange ibihano ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe na Philippe Nzobonariba umuvugizi wa leta y'u Burundi kuri raporo iheruka gusohorwa na ONU ahandi naho mu Burundi kuri uyu wa gatanu hatunganijwe isabukuru higanwa ry'abatimbo abavugizi b'ingoma mu ntumbero yo kubandanya hako, hakomezwa umuco w'ingoma z'u Burundi umugwi wabaye wa mbere ukaba ari umugwi w'intara ya Gitega ibindi kuri inkuru Eloge Burikaneza
turi imbere y'ingoro ndangakaranga yo mu ntara ya gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi abatimbo bariko bakina ingoma umutama akade congera w'imyaka mirongo itanu n'itandatu ari mu batimbo bo mu gishora muri komine giheta intara ya gitega amaze imyaka mirongo ine n'umwe abyina yongera akina ingoma avuga ko iyo abatimbo bava mu mihinga itandukanye bahuye bituma bunga ubucuti kubwiwe ngo ni umuco utegerezwa guhanahanwa uko urunganwe rukurikirana ariko hari ikimubabaza kikamusonga muri iki gihe ingoma yamye ivugirizwa umwami kuva kera yamye ivugirizwa umwami n'ayabubu bavuga ngo bagize mariyaje bagahamagara abantu n'akamaramaza n'akaja n'akaja abo tumvise mbere abo bantu mbere turabanegura rwose cyane n'akamaramaza baratumaramaza baramaramaza ingoma y'umwami muga twebwe yemwe naho woduhana ibintu bingana iki yemwe ntidushobora kugira ngo turaza kuvugiriza umuntu yagize mariage bari bakwiye kubyihaniza rwose ntihagire n'umuntu n'umwe n'umutimbo n'umwe agisubira kuza kuvugiriza ingoma umuntu agira mariage ni akamaramasa ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama bumenyesha ko atangorane n'imwe irimwo kubona ingoma zitakivugirizwa abategetsi bonyene nko muri kahise Silver Nshagirije umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji aratanga imvo ingoma uno munsi zirafasha ugo gwaruka ruzivuza baba abanyeshuri baba aba universitaire baba abarimyi abavuzi b'ingoma muramaze kubona ku manza ko babaronsa amafaranga
umukuru w'umugambwe APDR yafashwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe amenyesha ko yafatiwe iruhande rw'ibiro by'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ibindi kuri iyi nkuru turabishikiriza mu kanya kari imbere ni inkuru twateguriwe na fidelite ishatse mu kanya kari imbere murakoze
ubu naho none n'icagiye cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo nk'ijwi ry'amerika muri sanga mu kiringo cy'ukwezi kumwe mu burundi haramaze kwicwa abasirikare b'intwazagabo bane colonel emmanuel muzobona niwe musirikare wa nyuma w'intwazagabo aherutse kugandagurwa colonel uzobona yagandaguwe n'abantu bamutegeye eh, bamuteye grenade igihe yari ku ipikipiki atashe muhiriwe ku munsi wa gatatu nk'igihe c'isaha imwe n'igice z'ijoro imbere yaho mu kiringo kitarenga ukwezi colonel darius ukura ikurakure hamwe na major didier muhimpundu hamwe na kapitene eli mugabo n'uwundi nabo nyene baragandaguwe n'abantu bitwaje ibigwanisho batarafatwa gushika ubu ubwo bwicanyi eh, bwiyongera ku bundi bwicanyi bwirirwa burahekura abavyeyi burateye agahinda kandi buraraje ishinga abarundi hamwe n'abantu bose bakunda uburundi aha twavuga no ku bwicanyi bukorwa ku banyagihugu bo mu ntara ya bururi hamwe n'ahandi mu bindi bice by'igihugu uyu munsi rero twatumiye umurundi arajwe ishinga ni ibibazo by'umutekano muke bishobora kuba biva no ku kuntu abanyapolitike mu burundi ku mpande zose batashoboye guha intumbero abarundi kugira ngo bamenye ko igihugu hamwe n'abanyagihugu baza imbere inyungu z'abanyapolitike hari abarundi benshi bavuga ko abategetsi barongoye uburundi kuva kera barongoye uburundi kuva kera batafashije abarundi gushira imbere umutima wo gukundana gukunda igihugu hamwe no kubaha ikiremwa muntu Aha twatumiye umushirantahe George Nikiza asanzwe akora mu Burundi tukaba twatumiye kandi n'uwundi muhinga ah, mu vyerekeye intara ya Afrika ah, ah, Ndorimana Semana ah, ariko imbere yaho turi kumwe no muvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Baratuza Gaspard agiye kutubwira ukuntu ikibazo c'umutekano w'abasirikare b'intwazagabo cifashe muri iki gihe hamwe n'umutekano w'abanyagihugu muri rusangi muramutse neza Colonel Baratuza
Eh, ndabaramukije Eh, eh, Colonel Baratuza turagushimiye cyane rwose kuri aka kanya gatoyi ufashe turakuronka nko mu minota iri hafi y'itanu hagati y'itanu n'indwi turashaka kubaza cyane cyane ku bibazo by'umutekano umutekano w'abasirikare b'intwazagabo wifashe gute mu kiringo kiri munsi y'ukwezi abasirikare bane bakomeye baragandaguwe tutavuze abasirikare bakuru cyane bagandaguwe mu mwaka uheze abo bagandagura abo basirikare ni bande
Eh, murakoze kumbaza ico kibazo Eh, nk'ubarundi eh, bose eh, birababaje ubwa mbere kubona hariho eh, abantu bariko baricwa mu buryo butumvikana eh, bwicwa n'abantu batazwi- batamenyekana ariko ivyo ari byo byose ni ibintu bibera mu gihugu eh, kubona hariho abantu ba- baka ubuzima Eh, umuntu eh, igihugu catangiye uburyo bwinshi kugira ngo eh, kimwigisha ashobora gukingira abandi umutekano eh, ni ibintu bibaje abasirikare rero haba intwazangabo ibisongerezi canke abasirikare bandi basanzwe abo bose abasirikare ni inkingi z'igihugu igihugu kibashira ngaho kandi bararahira ku buryo eh, bonyene bavuga bati tuzokwigura abandi ducungire amahoro n'umutekano ntibinyegeza rero iyo bariko baragenda ku gikorwa cabo bambara n'umwambaro ubaranga eh, kandi eh, iyo bariko bararangura ico gikorwa eh, murumvure uwateguye ibintu afise mu mutwe ugushaka gukora inabi eh, iyo ahejeje akabikora biba vyerekana yuko hariho abantu baba bariko barafata intumbero eh, y'ukwiyaka no kwita ubwenegihugu kuko aha- a- i- aba bariko baraka ubuzima n'inkingi z'igihugu eh, kandi ahavuye umwe eh, si uwu- nta wundi aca ahasubira buno nyene ariko Ababaye igihe- Colonel ico gitigiri c'abasirikare bakomeye bagandaguye mu kanya gatoyi ni igitigiri kinini cyane rwose abasirikare n'abapolisi boba barananiwe gukoresha uburyo bwa none kugira ngo bahagarike abantu bica abasirikare
Eh, nabivuze nk'uko bikunda kuba byinshi bi- byabaye mu ijoro bikaba kumbure batari banabyiteze bikabera n'ahantu eh, baba batiteze yuko ibyo bishobora gushika Eh, nk'izi ntwazangabo nyinshi zari muhiri wabo eh, kiretse umwe yari ku kazi eh, abandi bari basanzwe bari ku mirimo yabo inyuma y'amasaha y'akazi asanzwe azwi eh, aho umuntu aticura na gatoyi mugabo umubisha yamaze gutegura ibyo ategura ah, akabikora ibyo rero birababaje birateye n'isoni ahubwo eh, kumva yuko hariho abantu bitwa yuko ari abarundi canke naho abanyamahanga baba mu Burundi sinibaza mwe ko ari abanyamahanga ntabwo noshiramwo nibaza yuko ari imburakimazi zo mu Burundi bashobora kwiyumvira kugira ibintu nk'ibyo kubira umuntu asanzwe yiruhukiye ari muhira gushika ubu ari kumwe n'umuryango canke ariko akora ibintu bishobora guteza imbere igihugu cyangwa umuryango hakaba hariho abandi bategura ku mwaka ubuzima benshi atanico bazira amatohoza amaze Muri gukora aba- eh, Colonel baratuza abereka iki hari umurwi muba mwikeka canke abantu mwikeka ko ari bo bakora ubwo bwicanyi Eh, kwikeka ni bibi Eh, jewe nk'umuvugizi eh, w'urwego nkuru u- eh, kirazira yuko twikeka turareka rero ababijejwe bagakoresha ubuhinga kugira batohoze gutanga icegeranyo ni vyiza hama eh, abazi- abazi- abashobora kuronka inkuru bibaza yuko bozikorerako nibo bashobora kwikeka mugabo jewe kamuvugizi Mu gusozera- ndikeka mu gusozera inama mugira abasirikare bakuru canke abasirikare muri rusangi eka n'abanyagihugu umutekano wabo utifashe neza ni ni- ni
Eh, umusirikare wese ahari urwego arimwo yaba muto uciye hagati cyangwa umukuru ni uko ubwa mbere eh, boguma barikanuye nk'uko bahora Eh, umwansi arahari urabona yuko ibi ibi- si byiza namba hanyuma abanyagihugu nabo umuntu yobaremeshe kuko ingabo zibandanye zikora akazi kazo ivyo vyashitse ntibica intege abasirikare barazi yuko bahamwa ico oye musuda yinjira bizi mugabo abanyagi- abasirikare nabo biyemeza ko baguma babandanya bacungera umutekano w'igihugu n'abanyagihugu gushika naho mbere bovyigura Colonel baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi turabashimiye cyane gose ku kanya mwaduhaye Eh, murakoze namwe kuba mwandonsegeje kano kanya kugira tuyage murakoze ubu naho turi kumwe rero no mu Burundi yarajwe ishinga n'ikibazo cy'umutekano muke mu Burundi turi kumwe na George Nikiza mwiriwe neza George
mwiriwe cyane M- murakomeye
yego turakomeye buke buke ngende by'ubu yego me nashaka namwe tubabaze ico kibazo c'abasirikare baguma bagandagurwa muri iki gihe mu gifashe gute ka mucakira gute inyishu yo bihe tuga kwijambo
yego murakoze ubwa mbere kuba mwantumiye Eh, icya kabiri ngomba ntangure guhoza imiryango n'ukuri iri kirabura muri iki gihe bidasanzwe Eh, bigumye amaraso y'abantu bariko barasesa abe inyishu ahubwo ntabe intandaro y'izi ngorane Eh, nivyo rero abasoda muri iyi minsi bagize iminsi bagandagurwa cane cane abafise amapeta ko makomeye Eh, kare mu- muri imbere y'uko eh, iki gihe cy'amatora gitangura eh, aba- hari hari ubwicanyi ubwo ubwo bwicanyi ntibwari bwashikire ibintu bya gisirikare Eh, urumva rero eh, ni ibintu biteye ubwoba kuko bizwi igisirikare ku gihugu ni inkingi ikomeye Eh, ni ububabaro rero kuko George hariho abantu benshi bavuga ko ah, ic- abo bantu bagandagura abantu bamaze igihe kirekire gose babagandagura cane cane abo bagandagura abasirikare ariko bakaba batarafatwa gushika ubu ivyo ntibiteye amakenga
ego birateye amakenga eh, kuko eh, igihugu gifise inzego zikwiye gifise abasirikare kigafita abapolisi kigafita eh, kigafita eh, abajeje umutega aba- aba- intuza abajejwe ubutungane kikaba gifise uburyo bukwiye kuko tuzi ariko igihe cyose haba umuntu ahwereye igihe cyose umuntu afashwe umuntu ibiziga bitowe abasirikare ba- bafa- ba- ba- bagize ibibazo u- ugasanga ntibashoboye kuduha by'ukuri abantu bakoze ibyo bintu urumva umuntu ava yiyumvira ati none abo bantu babica ni bande Eh, ijambo rimenyerwe ni turagiye gutohoza turagiye gutohoza ibyo bimaze imyaka myinshi cyane
ego me murakoze niko muraka bihagarara Eh, mura- turaka kugaruka ko kuri ico kibazo nyene turakibandanya ariko turafise n'uwundi eh, mutumire Ndorimana Semana mwiriwe neza
yego mwiriwe cyane egera telefone uvuge cane eh, Ndorimana
yego navuga ngo mwiriwe mwiriwe mwese
mwiriwe neza eh, Ndorimana Semana murakurikirana ibibazo vyo mu Burundi cane cane ko vyerekeye umutekano mbega amakuru atangazwa muri iki gihe ah, cane cane avuga igandagurwa ry'abasirikare ubwicanyi burahari abasivile baricwa cane cane ubwo bwicanyi bw'abasirikare mu buvuga kwiki abasirikare atari abasirikare basanzwe ari n'abasirikare bakuru bakuru
Eh, mu- murakoze cyane iyo tugerageze gutekereza neza tugasesengura eh, impfu z'aba basirikare dusanga harimo ibintu bitatu bishoboka icya mbere ni uko eh, izi mfu z'aba basirikare zishobora gukomoka kuri leta ya petero nkuru nziza cyane cyane ko amakuru atubwira ko nk'uyu uherutse gupfa yari eh, yari inshuti y'uriya generale godefre nyombare bikaba bishoboka ko ari ukwica eh, abaketsweho bose ko baba badashyigikiye eh, manda ya gatatu ya petero nkuru nziza ari n'urwego rwo guca intege izi muvuma zose zigamije kurwana ku butegetsi icya kabiri ni uko dusanga bishoboka nanone ko ari abarwanya leta abo barwanya leta bakaba bakoresha iyo nzira y'iterabwoba kugira ngo babashe kugaragariza amahanga ko ibintu birimo bikika mu burundi ko atari igihugu biri kugendwa ahubwo ko amahanga agomba guhaguruka kuko ibintu byacitse noneho harimo hapfa n'abantu eh, bakomeye mu- mu gisirikare icya gatatu nanone tutakwirengagiza ni uko mu bihe nk'ibi abo bantu bashobora no kwicwa bitewe n'amatati asanzwe bari basanzwe bafitanye n'aba- n'abaturanyi babo baba bafitanye n'inshuti zabo abo basangira mu tubari abo bakora n'abo bakoranye Eh, abo rero bakaba bakwitwaza ibi bihe bya politike ziri i burundi bakaba bakwikiza abo basanzwe bafitanye ibibazo eh, bisanzwe rwose amatati asanzwe urebye mu isesengura ryacu dusanga izi mfu z'aba basirikare bakomeye zishobora guturuka aho hantu hatatu nubwo abantu kubera inyungu bafite eh, bahita bihutira eh, kugereka ubu bwicanyi ku bo bashaka ku ruhande bashaka cyangwa kubera amarangamutima y'abantu bashobora guhita bashaka uko bita buriya bwicanyi ariko aha hantu hatatu navuze leta abarwanya leta ndetse n'amataka asanzwe ashobora kuba ariho harimo haturuka ingufu z'aba basirikare E- ega Ndorimana barimo bakizungu i- ingaruka z'ivyo bintu byose cyane cyane ku gihugu ni ni izihe iyo abasirikare eka bintwaza ngabo bariko baricwa ingaruka ziba nkizihe
Eh, ubundi ni ibintu biteye ubwoba kuko dusanzwe tumenyereye ko eh, ingabo arizo zishinzwe gucunga umutekano w'igihugu Eh, mu gihe rero harimo hapfa ingabo harimo hapfa abasirikare bakuru icyo gihe umutekano w'igihugu barimo barawushyira mu kaga kandi uwo mutekano w'igihugu ufata abenegihugu abarundi abanyamahanga batuye mu burundi ndetse n'ibintu bituye mu burundi ni ukuvuga ko rero ari ugu- ari ugusenya igihugu cy'u burundi neza ku bushake bwabo abarundi barimo bisenyera igihugu eh, ba- banyuze muri iyo nzira yo kwica abasirikare bakomeye bashinzwe kurinda umutekano w'igihugu E, murakoze Ndorimana ico kibazo turakibandanya ariko turafise umunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika muri aka kanya Jean-Marie eh, mwiriwe neza
mwiriwe M- muraho murafise ikibazo murafise iciyumviro ku bibazo turiko turashikiriza
icyumviro nagira nterere Ego.
halo Ba- duga kwijambo turakumva
ati icyumviro nagira nterere none ibi bintu by'ubwishingizi bibera mu burundi byaba basigaho hejuru halo bandanya turakumva d- duga kwijambo akanya gatoya cyane gose Mm, none ko mbona bi- a- ata munyamahanga bikorerwa n'abarundi je mbona ico icari gikwiye kwihutirwa bakwiye kuja bamwe bakayaga kugira ngo bahe kuma imiryango ihe kurwana b'abipfuvyi abandi bagira ibibazo bitandukanye je nosaba mutumire mwatumye ko yogira bakagira bakaha icoshoboka gikorwa ibiganiro nivyozoja imbere y'ibindi murakoze U- murakoze Jean Marie turafise n'undi munywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika nkeshimana mwiriwe neza
mwiriwe murakomeye Mm, turaho murafise ikibazo murafise iciyumviro
ego nagira nshimire kwa nyabona umutumire ku byo avuze kuko avuze ibintu by'inkoramutima ngiye kuraba abapolisi bari aba- bari ku rwego rwo hejuru rwa gisirikare bariko baricwa kandi niyo nta bindi baba bariko barazira nk'uwo aheruka gupfa
nibaza ko eh, umurongo wa nkeshimana woba ucitse ariko reka duhakanya umushirantahe nikiza George agira icyo avuze ku ciyumviro cyashikirijwe na Jean Marie avuga ko i- inyishu eh, y'ubwo bwicanyi ko bari kugira ibiganiro mbega ubwo bwicanyi bwohagara gute eh, mushirantahe nikiza
Eh, nibyo uha- kugira ngo izi- ubwo bwicanyi buhagarare ku mpande zose ni ukugira ibiganiro nta yindi nzira iriho ishoboka atari ibiganiro nayo inguvu gu- gu- gu- kuvuna gutunga kugira nta bindi bizana atari ibyo nyine ataramarira nicyo gituma tuguma dusubiramo tuti ibiganiro yamara ibiganiro yamara ibiganiro ni ukuri nta yindi nyinshi jewe mbona Eh, ngarutse ku ngaruka mbi z'ibi bibazo bya gisirikare eh, zimaze kwibonekeza ni ibintu by'uko umuntu apfuye mu burundi ntibafata ko yoba yagize n'isanganya cyangwa yishwe n'abicanyi cyangwa n'imburakimazi nk'uko umukuru umukuru mu umuvugizi w'igisirikare abivuze batangura kuraba ubwoko n'ibyiyumviro byiwe aho rero baba bashaka kwihora bashaka inzira yo kuyihora iyo ni ingaruka mbi ya mbere ishoboka ingaruka mbi ya kabiri ni uko tuzokwaba muri ibi bihe by'ubwicanyi ugasanga eh, izi mfubyi ziriko zirabura ba- ba- aba- abavyeyi barumuna babo bakuruwe mu myaka cumi cumi n'itanu iri imbere niyo bazosubira gutera amahane ngo baratwiciye ibyo rero ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu ku bantu bafite inguvu yohagarara bagahimiriza impande zisizo zipfa bakajya mu biganiro Ego me- iyo na- niyo nzira ishoboka eh, Mushiya ntahe ndabimana semana ibiganiro byonyine birakwiye abarundi badahinduye imitima eh, ako gatima ko gu- kwihorana Eh, Mushiya ntahe nikiza aravuze ko igihe cyose hagandaga umuntu aho kuraba ko yishwe n'inkozi z'ikibi batangwa kuraba ubwoko bwabo ubwo imitima ntikwiye guhinduka ku- kugira ngo n'ivyo biganiro bigire ico bivuyemo ndabimana
Eh, murakoze cyane eh, ntekereza ko ibiganiro eh, ntabwo nigeze nemera ko iyi nzira y'ibiganiro nk'uko ikunda kuba muri kano karere k'ibiyaga bigari igeza ibihugu byacu ku mahoro arambye iyi nzira y'ibiganiro iba ari inzira abantu bakunze kwitwaza kugira ngo bagere ku myanya bakayitwaza kugira ngo babone mm, eh, icyo bita eh, ubudahangarwa kubabarirwa ibyaha bakoze mu ntambara ibyo bita mweta abarundi bita imbabazi z'ikivunga iyi nzira y'ibiganiro mu by'ukuri imara akanya gato kuko nyuma y'ikindi gihe haza abandi nabo bagakoresha ubu buryo bw'ubwicanyi kugira ngo basunikire leta mu biganiro ubuzima buhore gutyo i burundi rero nkatekereza ko ahubwo aho kugira ngo buri gihe hajya hahora eh, ibiganiro bigamije gutanga i- imyanya mu butegetsi ahubwo leta yakora uko ishoboye ikubaka ubutabera ubutabera buzajya buhana kuko iyo tugerageze gusesengura politike y'u Burundi dusanga iyi myaka mirongo itanu n'itanu kuva eh, rodoviko rwagasore agandaguwe kugeza ubu ngubu abarundi agahenge bagiye bagira ntabwo kagiye karenga byibura imyaka icumi ariko bakomeje kugenda mu bwicanyi buhora bwisa indongozi z'igihugu ibintu bigakomeza bityo ibiganiro bikaba ibyo biganiro bigatanga imyanya mu butegetsi hanyuma ubutungane ku bapfuye ntibubashe kuboneka nkaba rero ntekereza ko umurundi utekereza ko ibi biganiro barimo bavuga nk'uko bivugwa ubu i burundi aribyo bizatanga amahoro arambye yibesha ahubwo ibi biganiro bizatanga amahoro y'akanya gato kuko aba barimo bakora ibingibi i burundi eh, nyuma y'ibiganiro bazisanga bafite imyanya basaranganyije imyanya bagabanyije imyanya ariko nyuma y'igihe gitoya ntibashobora gutwana baz- uburundi buzongera busubire mu bwicanyi kugira ngo nanone hongere habe ibiganiro abatarabonye imyanya muri ibi ngibi ibi biganiro biriho nabo bongere basabe indi myanya muri ibyo biganiro Eh, rero tubibutse- nkaba nasaba rero ko hakubakwa ubutungane eh, ubutabera hakubakwa n'inzego za gisirikare zikomeye zishoboye guhangana n'ubu bwicanyi bwose burimo ubu Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika habimana miriwe neza habimana muratwumva umurongo wa habimana simbona kumengo uri kurakora neza reka tuje ku mushiya ntahe bimenye imana bimenye imana
ndi ku murongo ndabumva yego meduga ku ijambo urafite ikibazo urafite icyiyumviro mu kanya gato
bo ni ni nk'intererano notanga ku bisanzwe ndabyo ukuntu abasirikare b'u Burundi bariko baricwa abantu bariko barabica ntihagire n'ikintu na kimwe bimenyekana twumva baguma bapfa bapfa bapfa gusa amatohoza tukarimbira icyo kitwa ko tukabura na kimwe badushikiriza mu nyuma ku bisanzwe n'ibintu biteye ubwoba rero nk'ikintu mbona tugerageze kuraba leta atagikozwe vurema mu gisirikare hariyo ibintu ninyegegeyo bidashobora gusoba- bigoye gusobanura none ushobora kumbwira ingene umwe apfa uno munsi uwundi agapejo hakabaho nabikirwa mbere indani muri leta y'amajoro mugabo tukarindira ko batubwira ati ibintu bimeze uku biradusiga ku bisanzwe biradusiga usanzwe ngerageze ku- kubaza nk'uwo muntu nimba ari umutumire muba mwari mwatumiye ariko aravuga ko ibiganiro ataco vyofasha ku bisanzwe twe turazi ibintu biriko biraba mu burundi ubu aho bigeze aho bigeze vrema hatabaye ivyo biganiro nyene basi bumvikane ibintu bidoyangara cane kuko bimaze gutangura mu gisirikare hariya nibaza ko igisirikare niwo mushinge w'igihugu n'ubutegetsi ni ukuvuga igihugu gitanguye gupfa mu gisirikare none muca mwumva iyo biba bitera bijya kuko abasirikare ubwabo bamaze kuba batagishoboye kubaka igihugu cyangwa ibicunga ubwabo none buducungira twebwe abanyagihugu gute nabo nyine ubwabo badashoboye kwicungera n'icyo gihe leta ikwiye kujya hari indani mu gisirikare ikaraba izo ngorane ziri akaba ari yera kugira ngo ingorane hariya zihere hama natwe iz'iwacu abasirikare bafise amahoro ubu natwe abanyagihugu duca tugira amahoro bo ubwo bafise ata mahoro bafise natwe nta mahoro dushobora kuronka kuko hari umuntu yavuze ati nimba ha- hahiye igiti kibisi icumwe co co muca mwumva iyo biba vyageze Egomeye.
iciyumviro notanga atarico murakoze urakoze ku cyumviro dushikirije bimenya imana muravuga ko umutekano ubanza ukaba ukabera mu gisirikare reka n'abanyagihugu bakaca bizera ko umutekano wabo nawe nyine ukwiye reka duhe ijambo kandi gilbert gilbert mwiriwe neza
mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
yego tuba dufite ikibazo tugashobora tukagira n'icyumviro Ubu hagati aho tubaye kubanza kubaza hano duga ku ijambo
akabazo ka- kacu tuba dufite Ubu tuba dufite ikibazo kijyanye n'uku kuntu umutekano uguma uza urahungabana mu gihugu ariko taho ukaguma wumva ati hari abantu b'abanyepolitike bariko baragwanira ama- ibwirizwa shingiro kino ku- kwita iyubahirizwa ry'ama- rya- iyubahirizwa ry'amategeko y'iyarusha Halo?
duga ku ijambo turakumva unyarutse
yego hanyuma rero muri icyo gihe ukaguma wumva hava- mu gihe abantu bariko batera akajagari mu gihugu ugasanga batera amagerenade ayo magerenade agahitana abasivile b'inzirakarengane nagira mbaze none ko haguma hapfa abasivile none bariko bafasha iki kugira ngo abasivile ntibabandanye bicwa ikintu nyamukuru boshikiriza ku bantu kugira ngo bareme ni icahe ariko gusa rero nkongera nkavuga yuko ubutegetsi buhari uno munsi bwatewe n'abenegihugu nta kuntu boha amahoro abenegihugu ko bamaze gutoramo bakarindira muri demire veni bakazogira bakaza bagahiganwa nabo tukabatora biciye mu ma- mu- mu matora icyiyumviro canje cari ico urakoze gilbert reka duhe ijambo nikiza george agira icyo avuze ku cyiyumviro mushikirije Eh, muravuga ko ha- hicwa abasivile muri iki gihe no mu burundi nk'uko twabivuze n'abasirikare baricwa ikintu cyokorwa eh, arabaza niba ah, abanyapolitike batorindira ayandi matora ku- bagaha amahoro abasivile mubivuga ko iki eh, george
yego eh, murakoze kandi ni- ni icyumviro cyiza ngira ngo ntangure kugira kuri uyu muntu wa nyuma kuri eh, ku basivile bapfa ariko abasivile n'abasoda nk'uko twabivuze ubwa mbere kandi nk'uko byibonekeza bapfa bose ni abarundi bariko baraburira muri ibi bibazo by'ibihugu muri ibi bibazo by'igihugu Eh, ibyo kurindira amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nagira ndabifatanye n'igicumviro cy'umugenzi wanje sinzi ko ari umunyarwanda namwe akazina yitwa ndorimana Eh, yavuze- semana
eh, ndorimana Ndo- ndorimana Eh, semana ndorimana avuga ko ibiganiro eh, bidakenewe ni ukuri ibiganiro niyo ntango y'ibyo byose niyo ibiganiro byatumye intambara yari imaze imyaka iri hano irangira igihe ibiganiro biheze rero niho baca bashyiraho intwaro yubahiriza abantu bose ikabemerera gushikiriza ibyiyumviro eh, bakishyira bakizana muri icyo gihugu igihe rero ibyo biganiro bigize ingaruka bigize ingorane bigashiraho intwaro itumva ukubahiriza agacakazina muntu mu bice byose by'igihugu ica isubiza igihugu mu ngorane rero mugenzi wanje mugenzi ndorimana ni ibiganiro ibyo byotangura hanyuma abantu bagafasha hakajyaho intwaro yubahiriza agatakazi na muntu iyo ni ikintu gikomeye cyane kuko ntabwo uzofata ko inguvu kumenagura ama- abantu kubavunagura no kubahungisha igihugu nta ko aribyo bizotorera inyishu reka na gato ni ugukomeza demokarasi amatora agatunganywa neza abantu bose bakarekurirwa kuja ku rubuga rwa politiki egomeye abantu bakemeza George eh, ni- ico kibazo eka cimvira mushikirije turamuha akanya mu kanya eh, Ndorimana agira ico kivuza ko ariko nashaka duha ijambo kandi uwundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Jila miriwe neza
niba neza murafite ikibazo murafite iciyumviro
ikintu nashaka gushyikiriza nk'uko mwana wagiye ku byerekeye aba baguma bica abasirikare bakuru bakuru Hello?
duga ku ijambo turakumva telefone nibaza ko zitameze neza cane gose eh, Ndorimana nashaka mugira ico muvuze ku bintu byashikirijwe na eh, George Nikiza ah, mu kanya gatoya
Eh, George nimba yangurikiye ni uko muri kano karere mu by'ukuri ibiganiro uko bigenda bitegurwa n'ibiganirwa n'impaka ziba muri ibyo biganiro n'ibyo yewe nanenze nsanga ko ari ibintu biba bigamije kubu- eh, kugabana imyanya by'akanya gatoya amahoro akaboneka by'akanya gatoya ariko atari amahoro arambye kuko ibyo biganiro uko bikomeza kuba niko ubu ngubu urubyiruko ruri mu mashuri ubu ngubu ejo bundi ibi biganiro nibirangira eh, aba barwana bari muri leta ya nkuru nziza na- n'abayirwanya bakagabana imyanya bakicara mu kigobe bagafata imyanya aba bari mu mashuri za kaminuza ejo bundi nibabura akazi nabo bazateza akaduruvayo basabe ibiganiro kandi uburundi buzaba bwamenyereye ko koko kugira ngo eh, akaduruvayo gashire ari uko bahora mu biganiro kandi generasiyo uko zigenda zirutanwa bose uko bazajya bava mu mashuri babuze imirimo bazajya bateza akaduruvayo muri bujumbura bica abantu abo bashaka bajye mu biganiro mu biganiro banzure ko batanze imbabazi z'ikivunga hanyuma eh, ubutegetsi bugabanywe mu buryo ubu n'ubu na buriya bagende bitare mu butegetsi amahoro aboneke by'akanya gatoya yewe niyo mpamvu mvuga nti eh, nk'uko aba bagenzi babimenye imana babajije aba ba- bakunzi b'ijwi rya amerika n'uwitwa gilbert ubu icy'ingenzi twagombye kubaza leta iriho ubu kuko iremewe yaratowe ni uko yakagombye kubaka igisirikare ikubaka ubutabera ku buryo uburundi butazakomeza kubaho nk'uko bumaze imyaka mirongo itanu hagandagurwa abantu ibintu bikarangirira aho ngaho ugeze ku butegetsi akavuga ati sindi bubikurikirane bitaza gutuma mva ku butegetsi ibyo ntabwo ari byo bitabaye ibyo ngibyo rero abaturage batoye ubu butegetsi buriho bakagombye kubaza leta ati ko inshingano yanyu ya mbere ari ukurinda umuturage n'ibye ari ukurinda umurundi n'ibye Bi- inshingano ikaba ibananiye bigende biti abaturage babahaye ubutegetsi ntekereza ko bafite n'ubushobozi bwo kubabaza ndetse byaba ngombwa bakabubaka yewe n'izo nzira ndimo numva naho ibi biganiro nk'uko byakomeje gutegurwa mu by'ukuri nta cyizere bimpa birambye ahubwo ni icyizere cyo gusinziriza umwana akanya gatoya ariko nyuma y'imyaka ingahe intambara zikongera zikavuka impfu zikongera zikaba U- urakoze eh, Ndorimana reka duhe ijambo kandi uwundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika twa yasubiye kugaruka ku murongo Jile miriwe neza Uh, Jile ndabona gifise ingorane reka tuje kwa Edi Edi muriwe neza Edi muratwumva Uh, nibaza ko uh, telefone ndabumva ndabumva
doga ku ijambo ni waba ufise ikibazo
Eh, icyo nshaka nshaka kubanza kubaza uwo munyarwanda hariho igihe ubwa mbere yavuga yuko ngo ikibazo kiri burundi ngo ari abantu ngo bari ku butegetsi ngo badashaka kubuva ko ngo hama ngo kugira ngo bagume ngo birondera ngo inyungu zabo ariko uyu munsi mu byo yagiye avuga nung- numvise nawe yagiye yemera yuko hoba hariho ikibazo cy'ikiringo cya gatatu coba kitakurikije amategeko nagomba rero ndamubwire yuko ibyo avuga ngo ngo ubutu- ngo leta gushyiraho ubutungane natwe turifuza yuko hojyaho ubutungane bushobora gutunganiriza bose ariko arabye akaraba uyu munsi abaha- abahari ku, ku ngoma ya kino gihugu abona koko yuko boshobora gutunganiriza abantu bose icya kabiri araze ubwicanyi buriko buraba mu gisirikare cy'u Burundi uyu munsi hagapfuyo ubwo nyine atanu umunota uciye hagakurikira uwundi bikitwa ngo ni ukwihorana arabona neza yuko uwoshobora gutunganiriza abantu bose ari inde hanyuma ikindi nagomba ndamwibutse yuko uko imyaka yagiye ikurikirana aho hafi je- hafi ho nabonye iyi myaka icumi eh, uwo mugambwe umaze uri ku bute- wamaze uri ku butegetsi wakurikiranye n'iki kiringo nyine kiriko kiratera impari Ah, byaragaragaye we warashobora kuba yavuze ko akurikirana ibibazo byo muri afurika mugabo ntashika indani ngo arabe neza mu bihugu ibihaza twaragiye turabona ubwicanyi budasanzwe nk'aho abantu mirongo itatu bapfuye mu ntara ya muyinga twarabonye n'abandi mirongo hafi mirongo ine bapfuye mu gatumba ni ukuvuga rero ngo igihugu kirimo umutekano ntihashobora kwaduka abantu ngo baze bafise inkoho ngo hama ngo bice abantu mirongo ine cyangwa mirongo ingahe hama ngo bigende uko hama na nyabutungane ngo ntibuhavize ngo bushire imbere y'intu ze y'ubutungane baba bakoze ubwo bwicanyi ivyo rero byose nashaka agerageza duha umuco kandi nambavuga ko akurikirana vyo muri afurika aza arashika indani arabe neza ntazoza araca ku masonga kugira ngo abandanye akora akazi kiwe gusa ataravye ingorane abanyagihugu muri ivyo bihugu avuga akurikirana baba bafise
Eh, urakoze urakoze Edi reka tuje no kuwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika yitwa ntawe uhora ku ngoma mwiriwe neza abumva Eh, murafise ikibazo turiko tuvuga cane cane ku bwicanyi eh, bwabaye ndanse mu Burundi ubwicanyi budasobanura eka buhitana ubuzima bw'abasirikare eh, b'intwazagabo n'abasivile nk'uko eh, bigize iminsi bitangazwa duga ku ijambo
ijambo icyo nagomba kubivuga ko ikibazo gikuru kiri kuri leta y'u Burundi kuko iyo iyo inzego z'umutekano zimaze kubura umu- abagabo b'ijunja n'ijambo kandi bazi na leta leta ntihagire icyo ibivuga ko bonekana ko haba indi bishyizemo uruhara igira kabiri bisunze nk'ukungene ibintu byabaye amanifestation yagira abo muri aya makomine atandukanye baca usanga abasoda bakuru bakuru bariko barapfa bahungiye ma- maperiferi mu- mu mazone a- ahana imbibe n'intuzanyi bavuga ngo bahunze aya ma- aya makaritsiye abayeyemwo amandamano baca usanga bahungiye mu makaritsiye bazi yuko atekanye mugabo ugasanga abariko barabakorera ko nibe- ni bene wabo we nibyo turiho intumbero nyabaki tuzi yuko ari ubutungane ibyo kirimo ubutungane kirimo abajeje ubu- umutekano kandi abo nyene bajeje umutekano akaba aribo bariko barapfa kandi aribo bajejwe abanyagihugu none leta yoyo ntigire ikintu ibivuga wumva leta yozo iriko ifasha iki abanyagihugu canke iriko itwara abandi canke inzego z'umutekano zozo ziriko zikora iki kugeza uno munsi rero bisigura yuko igihugu c'uburundi citwara kidafise abakirongoye uwo ari we wese agira ibyo ashaka ibigwanisho mu banyagihugu kugeza uno munsi bitabibonekana ko bitarahera aho babyagiriza bavuga ngo barabikuyeyo none ubu naho babyagiriza abandi bifise bande ko bikorerwa mu makaritsiye atekanye
Eh, mu- mura- bagusange cyari iki Eh, murakoze kuri ico kibazo n'ico ciyumviro mushikirije Eh, reka tuhe ijambo eh, nikiza agire ico avuze ijambo twotangura kuri ha eh, Ndorimana Eh, Edi yamwaje ikibazo gihambaye cyane rwose eh, avuga ko mu gihe iyo bari kwasesengura ariko barakurikirana neza ibibera mu ntara ya Afrika eh, atobica ku mayange yogenda ku muzi wavyo reka tumuhe ijambo Ndorimana Ndorimana
yabashije kubaza Eh, ibyo ari byo byose eh, ngerageza gukurikirana ibibazo byo muri afurika y'ibiyaga bigari cyane cyane ko ibyinshi muri ibi bihugu bitatu byo muri grand lake ibyinshi n'abasize kubibamo ndetse imyaka itari na mike bisobanuye ko gukurikirana politike no kubasha gusobanukirwa ibyinshi mu bibera muri ibyo bihugu ari ibintu rwose duha umwanya cyane eh, mu buzima bwacu bwa buri munsi Eh, icya kabiri aravuga ngo eh, ngo nigeze kuvuga ko abantu bari ku butegetsi ngo bashaka inyungu zabo mu by'ukuri imitegekere yo muri eh, iyi afurika yo mu biyaga bigari ntawahaka ntawajya kure y'uku kuri ni ukuvuga ngo imitegekere mibi y'abategetsi eh, ndetse nimba yibuka neza nkunze kuvuga ko ari udutsiko tujya ku butegetsi ah, abantu bagera ku butegetsi bagahita bimakaza udutsiko eh, bitewe na abo biganye cyangwa abo baturanye abo babanye abo bafite ibyo basangiye ubwoko bumwe ugasanga ibyo ngibyo mu gihe gikurikira eh, kiri imbere ari byo biteza ibibazo bikomeye cyane biza kuvamo impfu z'abantu Eh, kuvuga rero ngo ngo ndemera cyangwa sinemera ikiringo cya gatatu ibyo ari byo byose eh, sinzi aho yaba yabikuye icyo mvuga ni uko hari ibibazo byinshi cyane birenze icyo nyita ngo ikiringo cya gatatu yewe ntabona ahubwo nk'ikibazo ahubwo imitegekere y'abo bategetsi bariho uburyo eh, bimakaza udutsiko tumwe tukakira eh, tuki- ah, utundi du- dutsiko tukabura imirimo bakabura imirimo bakiga bakabura icyo bakora n'imiryango yabo ikabura icyo bak- ikora ibyo ni byo akenshi biza kubyara ibibazo nk'ibi ngibi uburundi burimo nkaba nabwira edi ati eh, ntihazagire umuhenda ngo amubwire ko ikibazo uburundi bufite nonaha ari ikiringo cya gatatu oya baba bamuhenze rwose ikibazo si icyo ahubwo ikibazo ni imitegekere uburyo eh, abari ku butegetsi bagiye bategeka kugeza uno munsi nibyo bigenda bikabyara ibi bibazo ubu- uburundi burimo hanyuma kuvuga ngo u- impfu za gatumba n'ahandi yagiye avuga abantu bagiye bapfa icyo nyine nicyo kibazo ndimo mvuga abantu kuki bapfa abategetsi bariho ntibakurikira ntibashyireho inzego ntibakore iperereza ntibabwira abarundi ati dore aha ni ahapfuye abantu nkaba naba itohoza twakoze eh, ryabashije gutanga ibi n'ibi ahubwo i burundi usanga n'uwari perezida aho ngaho hari icyo ni abaperezida cya babiri kibazo bapfuye.
dorimana icyo ni cya kibazo cyo kudahana nibaza nacyo nyine ko ari ikibazo gihambaye cyane rwose abatumire bose eka n'abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika bakunda gushikiriza ariko reka ndabona akanya kari ko katujana duhe ijambo pascal mwiriwe neza pascal nibaza ko eh, pascal mu- muri ngaho
reba ndabumva Eh, muduge ku ijambo mufa- mufise ikibazo mugishikirize mufise iciyumviro mugishikirize ku bibazo turiko turashikiriza
nuko nuko je ngira mbaze eh, abatumire hariho ibintu eh?
duga ku ijambo
Eh, hariho ibintu bariko baravuga vyerekeye eh, ukuntu uburundi bumeze bamwe bashiba baba mu biri- ikiringo cya gatatu abandi ngo urumva ngo nticyari gitewe kurabwa ni ukuvuga yuko ntuze mu menyeshamakuru jewe ikintu mbona urabona mu ncamake kuva intambara itera y'icenda na gatatu ba- abi- abimenye yumvirize hanyuma hakaba hakaba imigwi yagiye mwi- mw'ishamba kugira ngo ize gu- ize kurwanira demokarasi mu nyuma iyo migwi yagiye mu ishyamba yaragize ibiganiro iragira aho ishitse ira- iragera mu burundi noneho kuva urabye neza ugashishoza neza ukaraba kuva kiriya gihe bahagarika intambara bakagira amasezerano bagahagarika intambara ni ukuvuga yuko nta mahoro arapfa abonetse mu burundi murabye abantu baguma bapfa ahubwo ba- basumba aba- abapfa mu- mu- mu- mu gihe cy'amasasu mu gihe cy'intambara je nagira ndamubwire uwo muntu na wene numvise yuko ari umunyarwanda akaba yumva ashobora gutera akamo abategetsi eh, b'u burundi n'abitwa ngo nabo bavuga ngo ngo ngo ngo ngo ngo, ngo bagwanya leta nababwire nabatera akamo baje hamwe baganire ivyo ariko aravuga yuko ibiganiro bidakenewe nabatere akamo baganire babugane bavugane ukuri nk'abakunda igihugu nimba bakunda igihugu baki- bagitunganye neza inkozi z'ibibi zihanwe hanyuma igihugu ki- kibone kuronka amahoro jewe mbereye ndiko ndaraba nk'ibintu ntu- ntuze guca uriko mavuga gucyoye ncabona ko kumenya igihugu c'uburundi nta mu- nta murundi w'ukuri aragitwara bose je ndabita abanyamahanga kuko rero batari abanyamahanga ntibaba bafata ibintu baba bariko barakora muri iki gihugu c'uburundi ubu bwicanyi ubusuma ubugizi bwa nabi butandukanye ni ukuri kwa muri igihugu c'uburundi kirateye isoni Ego me- bavuga ngo somaliya ubu hari ubwicanyi aha naho hararengeje sindakubeshya ubu iki gihugu cy'uburundi bakigize ikibuga cya dayimoni nyakubahwa mu mezi makuru ahubwo ibyo byose urabona n'akamaramaza n'agatangaza oya ubwicanyi buba mu burundi ni ubwicanyi bumaze kurenga inkombe birazwi ivyo nivyo biravugwa cyane rwose ka biribonekeza ariko reka duhe n'ijambo Iyo.
uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika hanyuma turasaba abashinga ntahe bagire ico bavuze ku ciyumviro ushikirije eh, turi kumwe na juma juma mwiriwe neza
mwiriwe ariko nta mwiriwe mwiriwe n'abantu bamerewe neza afite
ego muduge ku ijambo ego
ntajya mu noterera ego icyumviro nagomba gushyikiriza na nk'uko twaba tubisaba abarundi umugani w'umushinga nawe ugiye kuvuga ati nta murundi nta murundi n'umwe turigera tubona ayaza akunda abanyagihugu wibuke ko abenegihugu ari bo bashyira ku butegetsi Twa- icyo twasaba twasaba ibiganiro ubutegetsi bw'igihugu bw'igihugu bwumve yuko abarundi bamaze kuruha kandi ubu aho bageze nabone baramaze kubibona uko bumaze maradiyo baramaze kubibona Bab- basaba abazungu nabo babateye akagere basaba amakuru ko basaba bakeneye imfashanyo baraba ingene boruhurira abenegihugu bajye mu biganiro bino nabo batagiye mu biganiro bavuga ikintu bashaka icyayi kuko nabo bavuga ngo abari muri opozisiyo nibo baba bateye ingorane ahandi nabo nibo boye ntibashobora kuganira nawe ndabona ingorane bariko bazitera abanyagihugu twebwe tubona ariko barabafasha ego me yaba reka leta leta yo iratonda ikaza gukora ibyayo ukamenya ajya amategeko baza gutora bakayatorera abanyagihugu ariko abanyagihugu nabo bariko barapfa n'inzara a- a- batazi aho bariko barabibyara murakoze juma Iyo murakoze dutera juma abana reka b'igihugu.
reka tuhe ijambo george nikiza agira icyo avuze abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bariko barashikiriza ivyiyumviro bavuga ko eka urabona ko ah, ikibazo c'umutekano kibaraje ishinga baravuga ko mu barundi babona ko atari abarundi ari abanyamahanga abica abarundi eka eh, ubwicanyi bubandanya ubusahuzi eh, ico ciyumviro mukivuga ko iki mushikana george nikiza
yego murakoze kandi ndashimira n'abatereye icyiyumviro Eh, igihe bariko baravuga yuko uburundi bwa unako ubwicanyi bwarengeye bwarenze inkombe ndabatahura ijana na mirongo ibiri ku ijana kuko eh, birateye ubwoba tutabisubiramwo ingene biriko biragenda Eh, i- ko twa- twagumye dutwarwa n'abantu badakunda igihugu Eh, ndabishigikiye uwundi mwanya ndabishigikiye Eh, aho sindaharandira cane ariko icagiye kirabura cane cane mu bege batongora muri iki gihugu ni uburyo bwo kwiyumvira ejo uburyo bwo kwiyumvira ejo igihe umuntu ashitse ku butegetsi agomba ko ari musitanteri eh, nk'akarorero musitanteri twa- musitanteri igihe arya ari nyandwi aca agomba ko iyo komine igomba kwitwa nyandwi amenga n'agakomine kiwe ntiyumvira iby'ejo ni ukuvuga umenga ikomine nawe ni- ni itongo rya se umenga noneho niwe ibyo biri mu bice byose mu migambwe abaturongoye ntibiyumvira bati mbega jewe nzokora igihe giki nzosigarana intambwe iyihe abazokurikira icyo cyo kibazo dufise kiri mu migambwe kiramutorongoye eh, kiri nka hose Eh, ku kibazo ca ndorimana eh, nagira ndamugaho cyane kubera reka- reka- igihe ariko aravuga ibiganiro ko umuntu- ibiganiro bidakenewe cyangwa ibikenewe ntatanye icyo bitora ariko ara- ariko aragomba gutorera inyishu iyi ni ukuvuga ingaruka mbi z'ibibazo mbega ubu bwicanyi bwavuye kuki icyo cyo kibazo turiko turaraba kuri jewe izi ngorane z'icyo turabona ni ikibazo cy'itunganya ribi ry'ibibazo bya politiki ibibazo by'imibano n'ibibazo eh, by'ubutunzi imibereho y'igihugu ibyo rero igihe politiki imeze nabi igihe itunganije nabi bigatuma abantu badashobora gushyira ku cyo bifuza atari uko batabishoboye mugabo ari uko babihurijeho n'ababarongoye ni ukuri ndakurahiye ejo na hirya y'ejo umuntu azato- atora agomba ko ibintu bigenda uko ubwicanyi buzosubira kuko umuntu azogenda eh, ntazogenda arahora uko nyene ariko azorondera uburyo bw'ingene abuvandika Ikibazo- abantu babica sibo ndabashika ikintu ca by'abicanyi ariko ico kibazo turakigarukako mushanahe george nikiza turasaba mushanahe ndorimana agire ico akivuze ko ariko nagomba duha ijambo kandi gilbert gilbert eh, muriwe neza Eh, murafite ikibazo murafite iciyumviro munyarutse akanya karimo Hello?
kagenda
yego murakoze cyane Eh, nariko ndumva umutumire w'umunyarwanda yariko aravuga ngo ngo ikibazo yaratungo ni iki- ikibazo ariko nibaza nta kiba bariko aradufasha guterera mu gihe bavuga ngo si ikibazo kandi ibibazo byose bihari byaturutse kuri iyo manda arabizi yuko abanyagihugu bagiye mu mabarabara ari uko bumvise ngo manda ya gatatu umukuru w'igihugu agiye kuyitoreza ikintu kiduhanze mu gihugu ni ikinyoma leta yubakiyeko mwatanguye kuvugisha umuvugizi w'igisirikare murabizi b- barinze bamusivye mu rugendo rw'akazi kubera ibinyoma byamuranze itariki cumi n'imwe y'ukwezi kwa cumi na kabiri ku mwaka uheze baramugarura kubera ibinyoma yashikirije ejo bundi hishwe umukoloneli aho kuvugisha ukuri bati nimbonera perezida bikoze bagende badishaka ibigwanisho ico menga si ikibazo kuri bo inkoho zaravuze ntibigeze bagenda ngo bahasake bahasake bahakikuze ariko iyo bibera nk'ahandi mu makaritsiye ya yariyamije ikiringo bazinduka bahakikuje abanyagihugu baho badahema ahubwo ubumenyeshamakuru tudutumirire umuvugizi w'igipolisi mu baduti kubera iki barasimbuka inama cyangwa mu kamenge aho ho bataza kuhakikuza ngo bahasake nk'ahandi imbonera kure bateye ibigwanisho ku mugaragaro birazwi mugabo ntibigera bagenda kubisaka ngo bazibake bama babona kubigwanisha biri mu makaritsiye yiyamije ikiringo cya gatatu gusa mu gihe rero badashaka kubona abanyagihugu ko ari ku rugero rumwe ntibibaze yuko hari amahoro bazabona muri iki gihugu bagerageze babone ko umunyagihugu asa n'uwundi bafate kumwe murakoze murakoze eh, gilbert mu kanya turasaba abashinga ntahe bagira icyo bavuze ku cyo mushikirije ariko nashaka duha ijambo jean paul mwiriwe neza jean paul
mwiriwe mwiriwe murafite ikibazo murafite icyiyumviro
Eh, jewe nagangira icyo nshikirije kuri abatumire numvise mufite ngaho muri studio yego
Eh, ndiko ndumviriza ikibazo ni kimwe n'ic'uburundi ariko uriko urumviriza ivyo bashikiriza umwe abi ukwiwe ngene igihugu enye ari kimwe mugabo ugasanga ntibagira ubumwe umwe akubwira ngo ibiganiro nta nyinshi vyotanga ubundi ngo ibiganiro niyo nyinshi umuntu agaca yibaza ikibazo ni nyabaki kizotora nyinshi ikibazo by'uku- by'uku-
ndabona umurongo abantu bagerageza kuvugana icarico kugira ngo gitore inyishu ntibizokwame bigaruka hahandi injyana inyuma y'imyaka ingahe ingahe halo Eh, jean paul ndabona umurongo wawe umeze nabi reka turasubira kuguhamagara mu kanya nashaka mpe ijambo abo bashinga ntahe bagire icyo bavuze ku bibazo mushikirije n'ivyiyumviro eh, ka bashikirije nabo nyene Eh, ndorimana tuga ku ijambo
Eh, murakoze cyane icyo nabwira pascal ni uko ibyo ari byo byose ndamwumva ibibazo birahari abantu barapfa ariko nanone agomba kurinda amarangamutima ye eh, ntakabirize ibintu ngo avuge ati eh, abantu barimo bapfa ubu ngubu ngo baruta kure ngo abapfaga mu ntambara ku- zabaye ku icyenda na gatatu aho ngaho rwose amarangamutima yiwe ashobora gutuma avuga ibintu adafitiye ibihamya neza cyangwa atakoreye ubushakashatsi eh, ariko byanze bikunze nkaba mwumva kuko iyo hapfuye umuntu burya imitima i- i- irababara hanyuma eh, juma hari icyo nabwira abadukurikiye bose kuko hari icyo bagiye bahuza n'uyu jean paul icyo yavuzeho ku bihereranye n'ibiganiro ni uko eh, ibiganiro nk'uko tubivuga ntabwo bitanga umuti w'igihe kirekire mu by'ukuri twarabibonye eh, no no mu burasirazuba bwa kongo twarabibonye uburyo ibyo biganiro bigenda turabizi ibiganiro byaho i burundi bimaze imyaka ingahe bibaye arusha ntabwo bitanga inyishu y'igihe kirambye bitanga inyishu mu by'ukuri y'igihe gitoya cyane kuko akenshi eh, ha- bihu- bihuriramo abantu nakwita eh, indyarya abo twita mu kinyarwanda indyarya abantu badakunda uburundi babeshya abarundi ko bagiye kubashakira igisubizo cy'ibibazo bafite eh, bagiye kubashakira umuti w'ibibazo bafite aho ari ukubabeshya ahubwo bagiye gushaka imyanya bagiye gushaka uburyo bagabana uzarebe n'uburyo byatangiye i kampala ikibazo cyabaye nyamukuru yewe nari ntegereje ko abantu bari butangire kuvuga ati ingingo iyi n'iyi ntibayishyize mu bigomba kuganirwa ntabwo arizo mpaka zabaye no kuri izo radiyo mpuzamahanga ahubwo impaka abarundi bagiye ngo twebwe kuki batadutumiye twebwe urubyiruko kuki batadutumiye twebwe irisakira inyiri kuki batadutumiye ukumva ari bya bindi byo kuvuga ati bariya bagiye hariya baraza kugabana twebwe ntitubemo mu by'ukuri eh, ahantu hose nabashyize gukurikirana mu bitangazamakuru sinigeze numvaho umurundi avuga ati eh, ngo ajye impaka avuga ati mu byo bavuze twagombaga ku- bagomba kuganira Ha- bagomba kongeramo iyi ngingo iyi n'iyi kugira ngo eh, ibi biganiro bitange umuti urambye ibyo rero ni ibintu bibabaje cyane kuba impaka ziba ku bagomba gutumirwa ku bagomba kwambara amakoti bakajya kwakirwa mu mahoteli ku bagomba guhabwa amafaranga yo kubaka eh, nk'uko byagenze mu masezerano ya rusha aho abantu bavuye mu biga- mu biganiro bya rusha bakajya kubaka eh, amazu y'akataraboneka i bujumbura Icyo ubwo kibazo- ari izo mpaka kandi icyo gihe ntabwo bitanga rwose amahoro arambye ahubwo bitanga amahoro y'akanya gatoya cyane ikibazo cy'ibiganiro vyotuma abarundi batazosubira kurondera ibindi biganiro nico turangiriza ko ariko nashaka mpa ijambo mu wundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika amidu mwiriwe neza
biriwe neza murafite ikibazo murafite icyiyumviro akanya gato cyane rwose munsi umunota umwe Eh, iki- ikibazo cyangwa icyiyumviro yego yego yego kukiba- yego nanza ku- kubaza ikibazo cy'ubanze cya mbere
duga ku ijambo nyaruta yego nashaka na mi- nibarize mu mutumire
yego Eh, tu- eh, tubaje tuba- tubavye umutekano ni mwinshi cyane ngaha mu gisagara cya bujumbura hariho abitwaza ngo ngo naba- ngo- na- ngo nabariko baratera ahubwo nibarabe kungene baja mu biganiro ba- bum- bum- bumvikane bareke kuma ba- bahenda abanyagihugu ngo bariko bariko baraganira kuko twari turabye ah, twebwe abanyagihugu bamwe bamwe bariko baraduhenda ngo bariko baraganira Ni- erega twebwe abanyagihugu twe dupfa abo bakuru bakuru nibo badapfa nibarabe kungene baganire baje hanze bumvi baganire kuko turumva aba- aba- abakuru bakuru bamwe baba bariko barasikuza ngo ngo nta biganiro ngo bizoba kuko bisaba bisaba ba- ba- aba- batumire barabe kungene bobagondoza hu- ba- baje mu biganiro kuko twebwe icyo abanyagihugu twarushe kuko nta kuntu twoze turapfa tuzirabo nyene aba- aba- abategetsi nk'abo oyi baguma bavuga amajambo ataroranye urakoze Nibarabe bumvika- eh, bumvikane cyane tu- kuko natwe dushaka amahoro mu burundi bwacu urakoze abidu Eh, mushe ntahe george nikiza hari ikibazo catangajwe cyane rwose kivuga ko mu burundi hamye hari ibiganiro ariko hagahera nk'imyaka ivyo biganiro ugasanga bisubiye gukenerwa ubwicanyi burabaye kugira ngo habe ibiganiro vyotuma abarundi bashika ku muzi w'ingorane bafise hokorwa iki kugira ngo ivyo biganiro bize bibe ivya nyuma mu burundi haba amahoro abarundi batekanigwe eka baronke agahengwe hokorwa iki maja make cane rwose munota umwe
ego ibiganiro hamwe byoba ibiganiro byotumirwamwo abantu bose bafise icyo ba- bashikiriza ku ngwane burundi burimo icya kabiri eh, mu- mu- ku by'ubuhinga ingene botumirwa n'ingene boshikayo n'ingene n'ibyovugaho ubona bogira ibyo nibyo n'ibibazo by'ubuhinga ariko ni uko ibi abantu bose bateza gutumirwa muri ibyo biganiro icya kabiri ni uko eh, umuntu wese azogira imana aga- aga- aga- aga- aga- aga- agashikira ubutegetsi agashika imbere y'abandi agira umutima bwa mbere wo gukunda igihugu no gukunda akazoza amaze gushika ubutegetsi akamenya yuko igihugu agifite iminsi mike agifite ingene azogisigaho Ay- arere urwaruka ruzosigara ruragikora rura- ruragikorera hanyuma i- uwo- uwo uwo muntu umutima wiwe ubukerebutsi n'ubutwari bugatuma mu gihugu hagabanuka ibi bintu by'umwana n'ikinono ibi bintu by'uko imigambwe isambagurwa ibi bintu by'uko ibi urubuga rwa politiki usanga rwugaye akanya gasa ugasanga n'akagiye mushinga ntahe eh, nikiza sozera
ikindi nagira mpereze ko abasi- igisirikare bakagaruka ku karangamutima k'umukuru w'igisirikare ntibaze Yego, me- gukorera ubwoko bwabo n'iyo bava n'ico bari ico ni civiro gihambaye cane gose reka duhe n'ijambo umushinga ntahe ndabimana semana nawe nyine atubwire abarundi benshi baravuga ku biganiro bikenewe naho kenshi na kenshi ababigiyemwo ibiganiro vyabaye imbere eh, vyibonekeje ko kenshi kwari kugabura amagaburanyama nk'uko babivuga kugira ngo ayo magaburanyama ntabe mu gihe ivyo biganiro vyotangura ndabimana hokorwa iki mu kanya gato
Eh, murakoze cyane icy'ingenzi ni uko uburundi ni ubw'abarundi bose mu by'ukuri abarundi bakagombye gukunda eh, uburundi bwabo kurusha uko bakunda ibindi byose hanyuma icyo navuga ni uko abaturage nibajijuke bareke kubeshywa bareke kubeshywa numvise ba gilbert bavuga ngo ikibazo ngo ni manda ya gatatu barabashuka ikibazo ni ibibazo byatewe n'ukuntu nkuru nziza yayoboye muri iyi myaka isize nibyo byabyaye ibi byose abaturage b'abarundi nibajijuke bamenye ko ari bo bafite ahazaza h'uburundi mu ntoki zabo bamenye umutegetsi bagomba gushyiraho n'umeze ute bamenye uburyo bashobora kumukuraho ni gute naho ibyo gushu- gushukwa babireke mu by'ukuri nabonye nu- nu- hariho n'uwavuze ngo ibiganiro ni ngombwa na george yabitumyemo ariko se george nimba ibiganiro ari ngombwa haganirwe iki?
Ego aho me- ngaho abarundi batera eh, intambwe mushinga ntahe babwire bati, ndabimana ingingo zigomba bigomba kuganirwa ikibazo c'ibiganiro n'ivyo kuganirwa ko n'ibibazo vyogaruka ko ndabona ko akanya kasa n'akatujanye ndabashimiye cane rwose ku kanya mwatoye Ndorimana Semana kugira ngo tuganire ndabashimiye namwe George Nikiza ku kanya mwatoye turashimiye kandi n'umuvugizi w'isirikare c'u Burundi Gaspard Baratuza nawe nyene yaduhaye akanya gato turashimiye abanywanyi b'iradio ijwi ry'Amerika bose baduteye akamo bagashikiriza ivyiyumviro vyabo turashimiye ingenieur yadufashe mu hinga bw'ivyuma hamwe na Elvina mwakoze mwese mugira amahoro n'umugoroba mwiza